الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلو ربي فارون هندوك ربي dhabamarraa nu uumee karaa kanarra nu kaayeeti faaruun hunduu rabbii qilleensa kanaan nu laaffisee nu ka biyyi biyya jiru namuu mana fi keessa taa'ee kheyrii hagana geewu kana walirraa caqafnee walii dabarsuu nu laaffiseeti faaruun ka rabbii nama maqaa isaa dhageennee maqaan jaalanne sagalee isaa osoo tawaraabamte hin tahin mubaasharatan nu dhageechiseeti qananii guddoo keessa jirra yoo beeknee qananii kana galata ka rabbii galfannu taate qananii guddoo keessa jira alhamdulillaahi namoota akkanaa kana qabaatuun qananii guddoo rabbiin guddaan nu qananiise irraa tokko namoota obboloowwan keenna ka halkanii guyyaa yaalii hagana ga'u kana godhanii ummata kana waliif fidanii nama hundayyuu akka isaan wal baratanii wal arganii walirraa fayyadatan warra taasisu kana qabaatuun nu isaan nama keenya keessaa uummata akkana kana qabaatuun qananii rabbiin guddaan nuun qananiise irraa takka qananiin biraa gaa namoota hagana ga'u hayyoota hagana ga'u kana qabaatuun qananii rabbiin nuun qananiise irraa tokko obboleessi keenna raayya rabbiin guddaan kheyrii hunda walit qabee fi sharrii hundayyuu bakka siin jirtutti rabbi irraa haa tiksu rabbiin guddaan hamtuu jirtu hundaa rabbi nuu tiksee nagayaan umrii isaanii nu haa dheeressu anki akka mataa kiyyatti nama dhugaa rabbi an maqaan jaaladhe irraa tokko osoo waliin argin osoo waliin beekne waan inni waraabes baay'ee baay'ee baay'ee halkanii guyyaa caqasa biyya seenee gaafa tokko waggaa tokko dura biyya dhaqee bakka hedduu deemee barbaadee walitti waan haga argu hundayyuu walitti qabee waan inni duraan isaanirraa waraabame akkasiin intarneet irratti baatu baatu qopheesse gaazexaa noormaalaa sanirraa bifa mp3tiif bifa ammallee raamii real meediyaa kanaaf windoo meediyaaf sadeeninuu waraabe akka namni naannoo kiyyu jiruuf na beeku hunduu akka akka qoodee kennuuf akka namu gurra kaayateetum kun mobiila fi buufatee kun mp3 waan jedhu kana buufateetu namuu caqafatu yaalii godhan sun jaalaluma rabbiif jedhee isa jaaladhe irraa tokko nama duraan osoo hin beekne osoo hin argin hagas jaaladhe amma rabbiin hiree wal nu garsiiseetuma ofirraa sagalee laayifuma wal agarreetuma sagalee wal dabarfatuun kenna waan baay'ee baay'ee baay'ee natti dhagayamu dhugatti. amma haganuma gammachuu na dhagamtu isinitti himu malee an tiyya qofaa kiyyatti rabbii kiyya galata galfataa ture nulleen ammoo obboloowwan rabbii akka seenaatti nama seenaa qabu gugurdaa amantii islaamaa keessa dhufe hundayyuu warri zamana isaa jiru sun hin beeku waan isaa warra zamana boodattu kabajaa isaa tana qajeelatti mul'isa jechuun ni'maan kun yeroo namarra jiru hin beekamu eega dabree beekama eega dabree beekamti ni'maan hundu qananiin hundiyyuu mee fayyaa laali fakkeennaaf fayyaa laali fakkeennaaf yeroo fayyaa qabu namni fayyaan tun hagam geettii hin beeku ammoo yeroo fayyaa san guyyaa duraa dhabeetu mana yaala gale guyyaa san hagam geettii sii beeka obboleessi keenya raayya fadli isaa amma nu beekneef beekuu baanne garuu seenaa keessatti wanni kun dubbatamuu jiraatti garuu warruma zamana isaa isa wajjin jiraate san nu tahuunu isin maan mataan isiitu kabajaa tokko darasuma zamana imaama bukaariin jiru san darasuma bukaarii saniitu tahuunu fadlii tokko barmatummaan isiitu namni hunduu akkas jechuu duuba bolowwan rabbii nama kana meegaa haa jabeeffannu haarraa fayyadannu yoo isin gaqqabdanii ilaaltan namni afaan hin taa'ee akka nama haasa'u jiru kana haasa'uun nama uumee danda'atan haa walirra namaa mi'ooftu haa walirra namaa qajeeltu malee ammoo gaa tana nazmitti deebisanii kitaaba tokko guutuu yeroo tokko waggaa hagam dura musalsalli tokko ramadaana keessa musalsalli khaalid bin walid tokko eh, dabra'aa ture manzuumaa takka guutumatti lolli sun akka waan fakkeennaaf akkuma sanirraa afaan nazmii akka waan deebisanii tokko akka waan ajabatti akka mucjizaa tokko nan laalamte dhugaa rabbiin jechuun wanni kun dandeettii gugurdoo rabbiin guddaan kenneef irraa tokko rabbiin guddaan dandeettii tan itti haa dabaluufi rabbiin guddaan haga duraan ummata islaamaa fayyadarra ammallee nama haga duraanirra ummata fayyadu rabbiin guddaan isaanillee haa nuu taasisu kanaafuu obboloowwan rabbii isaan kana jabeeffannee rabbillee haa kadhannuufi diinni baay'ee jira akka diina kana hundarraa rabbiin guddaan nu tiksu diinni keenya baay'ee gama hundaanu gama sabaatiin haa ta'uu gama amantiitiin haa ta'uu gama hundaanu diinni keenya baay'ee diinni keenya dandeettii hagana geettu tana jiraa beekee eh, rabbiin guddaan egaa eh, raayye jechuun egaa obboloon kiyya abu huzeyfa kareefu manzuumaanuuf dabarsa okay duuba eh, namata si gaggaafatee gaafii isittillee nama jeekti eh, duuba eh, jechuun kiyya ee duuba egaa akka rabbiin guddaan sharrii san hundarraa isaan nuu tikse nullee nama isaanirraa fayyadatu nu godhe rabbiin guddaa waliin karaa amantii kanarratti nu jiraachisee addunyaa tana gubbatti akkuma halkan kana karaa rabbii keessatti rabbi waliin nu qabe jannata fi firdoosi keessatti akka rabbiin guddaa waliin nu qabe ollaa nu taasisee nama fuulan ila- ilaa wal argee wal baratee wajjin jiraatu rabbiin guddaan nu haa taasisu buloowwan rabbi wanni guddoon ilmi namaa dalaguuf akkasuma tuun hunduu sababuma achiin si gayu duuba buloowwan rabbii gaa amma yoo eh, sagantaa keenyatti as deebi'e Eh, sagantaa obboloowwan gaafatanis akkasuma gaafatuu haqa qabanii eh, sagantaa kana eh, waan yaade'an akka takkarraa jala qabee fuuldura diqqo achi oofu eh, shan tahee kudhan tahee haga haga haga tahee haga inni irra dhumetti irra ilaalee inshaallah fuuldura oofuu yaade yeroo xumurre itti deebi'uu hin dandeenya amma ammoo yoo fakkeenyaaf itti deebine jennu harkaa laaqama mee bakka armaan dura eh, barumsa sadii dabre ka afreessoo achumarraa itti fufnee gaafa xumurre insha allah itti deebi'uu takkaa bifa biraatiinuu ammallee isa qopheessuun rakkuma mana jidduu jirtu kana rakkuma dhiirsaaf niitii jidduu jirtu kana bifa biraatiin qopheessinee ammallee itti deebi'uun hin dandeenye sun takka furmaanni lammataa ka jiru torbaan kanarraa jala qabee masjida dot com irratti wanni torbaan dabree fi torbaan san duraa hojjetame muhaadaraan afraan sun achirra baasa inshallah yoo muhaadaraan haga afraan shanaan takkaa wal geette achirratti baasa eh, masjida dot com irratti daawwachuu caqafachuu ni dandeettan jechuu achirratti isin barreessa marsaa amman barreessisaniin caqafachuu ni dandeettan duuba kanaafuu obboloowwan rabbi dhiifama naa godha namni anaaf duubarraa itti deebinu barbaanne akka namoota biraa kasan caqafatee akka gaarii takka waraabbatee san ka biraatti dabalatu barbaadu akka hin jeeqneef jecha fuuldura deemnee insha allah gaafa xumurre sagantuma kana taate sagantaa ijoollee taate sagantaa rakkoo gara biraa taate akkamitti ammallee itti deebinee qopheeffannaa waliin sirreeffanna insha Allah sun rakkoon hin jirtu garuu kan asumarraa itti fufna waan armaan dura dabre ammoo anleen bal'ama sanirraa fuudha insha Allah akka marsa amma jenne webseeta sanirratti akka baafnu duuba gaa insha Allah fuuldura itti fufna obbolawwan rabbi duuba waan dubbanne jiruu manaa kana keessatti waan jenne waan gaarii tu jira waan gaarii sayyoo horattan wanni kun hunduu kan namni horatuu danda'u rakkoo haga tokkorraa nagaa baatan jenne waan hamtu jira hamtu haga sanis yoo ofirraa eegdan rakkoo haga irra guddarraa nagaa baatan jenne duuba ta gaarii san xumurree ta hamtu'u ta ofirraa eeguun nu barbaachiftutti seenne isiisan haga tokko dubbannee turre qabxii tokkoffarra dhaabanne duuba qabxiin tokkoffaa ta maal jettu maaliif fuudhaan ifa bahuu dhabu wannummaan fuudheef wanni heerumeef ifa bahuu dhabuun mana jeeqamarra geessa fakkii waan hedduun goone sagantaan tokkolleen karoorri isaa kaayamee maaliif hojjetamaan maal hojjetaan akkamii waan sanitti gayaa yoon kaayamin sagantaan tokkolleen milki gangayuu jennee dubbanne ture achirrat egaa haqa dhiirsaatiif haqa dubartii hundayyuu dubbadhee ture amma duuba egaa achirra aansee qabxii duraa kana xumura maaliin xumurraa wanni baay'ee jeeqama baay'ee manarra fidu wal beekuu dhabu dhiirsaf niitiin baay'ee walin beekan wal beekinsa bifa wal beekanii maqaa wal beekanii sagalee wal beekanii garuu xabi'aa wal hin beekan namni baay'een hujii tokko hojjeta ka hujiin sun dhiirsa si'ii dallansiisu fakkeenyaaf osoo hin beekne hojjette dhiirsi kiyya wanni kun isee rakkisaa hin beektu isiin dhiirtis akkasuma gaa tarkaanfii hohii fudhatu mala waan tokko hojjetu mala osoo wanni an hojjetuu hedu kun haadha mana kiyyaa jeeqama haadha mana kiyyatti rakkoo dhagayama jiruu mana kiyyarra rakkoo fiddiin beekne waan tokko hojjetee eega ammoo dhoqqee keessa seeneef argan hundi isaaniitu kun maal jechuu mala duuba akka tanatti walin baranne wanni kun gubbarra wal barate malee keessa walin baranne jiruun fuudhaa tun qananii guddoo of keessaa qabdi rakkoo baay'ees of keessaa qabdi namni yeroo duraa wal baratu ilmi namaa kun hunduu moggaa gaariif moggaa hamtuu qaba namni yeroo duraa wal baratu moggaa gaarii tana qofaa mul'isa nafaan keessatti if bareessee if qulqulleessee jecha fii tiksee deemsa fii tiksee agartaa fi bareechisee if faarsee wama gaarii qofaa mul'isa kunis akkas ji'a haga tokko mee fakkeenyaaf wal barmoonni isaanii kun deeme haa jennu haga wal barotu jiran kana hundayyuu waan gaarii qofaa walin mul'isan eega wal fuudhanii ammoo namuu if tiksa ji'oota duraa kana fakkeenyaaf ji'a duraa kana namuu if tiksa deemsa fii tiksaa uffata fii tiksaa jiruu fi hundayyuu namuu if tiksa saniin booda bishaan qulqulluun gubbaa jiru kun keessaa dhumee booruun jalaa gabbaati haqiiqan nama kana gabbaa jechuudha yoos maal itti fakkaatti gaa akka waan namni kun amma jirjiirame itti fakkaatti namtichi maal jedha intalti kibritee garte mataa dhaabde rakkoo fidde wanni isiin waan kana jettuuf wanni isiin kana hojjettuuf kanaaf jedha isiinis akkasuma jetti xabi'aa nama kanattu saniin beeku jechuu maalitti beeka namni kun wanni sun xabi'aa isaatii miti amala isaatii miti amalli isaa gaarii kana duraanis akkas gaarii san natime gaarii san turraana mul'ate ammoo jirjiiramni kun waattu fide kanaafuu maal bakka tana yoo jechuu barbaade wal haa baratanii wal haa baratanii egaa annama gaarii horii qabaa baradhee jira iffaaruu yeroo haasawa waa iffaarsan sanii miti dhugaa xabi'aa ifii wal haa baratanii gad dhaabatanii fakkii gabaabduu takka fakkeenyaaf namni namtichi tokko olmaa'ii salafaa bebbeekamturraa tokko qaadii islaamaa guddaa shureexil qaadii jedhama maqaan isaa abbaa alagaa guddaa ture qaadii ture nama kana maal jedhe intala kadhadhee fuudhe jedhe kadhadhee fuudhe intala yeroo fuudhe ka ummanni na biraa deeme haala sunna'atti hojjedhaa jedhee ka'ee wadda'adhe jedhe isiinis kaatee wadda'atte jedhe dubbiin tolte odoo wadda'adhu hin jedhinii wadda'atte isiinuu dubbiin wali qajeelti jedhee ka'ee raka'ata lama ka sunna'aa ka'ee salaate jedhe sunnaan akkas jechuu yeroo dura ol fuudhan ka'anii wadda'atanii raka'ata lama salaatu na duuban dhaabattee salaatte jedhe alhamdulillah jedhe rabbi wali qajeelche salaama baafadhe rabbi kadhadhe harkatti hiixadhe jedhe sii qabachuudhaaf yoos maal naa jette jedhe abbaa umayyaa jedhama inni mee abbaa umayyaa in jarjarinaa xiqqo na eegaa naa obsaa jetteen maal intala jennaan walin beeknu wal haa barannuu jetteen hayaagaa walaa wal baranna dubbadhu gaamee jedheen isan jedhaan waan jette duuba alhamdulillaahi rabbi alcaalamiin الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جته أكنا مخطبا قلتك أراته ولنبيك نوال برنا وان جبتنا همي وان جالتنا همي نما فيتنا همي نما تجالت سوجين جالت أكاتي جبت سوجين جبا waan jaalattu naa himiin hojjadha waan jibbitu naa himiin irraa fagaadha anis akkasuma jette bal dhimmi an dubbatteef yoo isiin fudhatte innis fudhatee alhamdulillaahi rabbi alcaalamiin jedhee akkuma isiin jette jedhee dubbii eegale innis garuu dubbii sii gabaabsa jedheen inni dubbiin ati amma dubbatte tun jedheen dubbii xiqqoom jedheen yoo dubbii tana itti hojjatte kabajaa hagam hin jedhamne ka bakka itti dhumtu hin qabne kana na bira argatta jedheen yoo dubbii tanatti hojjatuu baatte ammoo hujjaa sirra taati jedheen hujjaa sirra taati jechuun yoo maal jibbita maal jibbita siin jettee kana jibba jetteeni irraa feegi jetteeni heger irraa feeguu baattee itti seentii isitti hujjaa sirra godheen waan jibbu si himaa caqasi jedhee irratti qara jiruu guutuu sagantaa fi guutuu xabi'aa fi guutuu itti qara'e waan jaaladhu si himaa caqasi jedheen irra qara'e nama taatu ammoo ollaa keennarra warri abalu warra dansa warra gaarii dhiyeeffadhu gandi abalu ammoo ummata hamaa irraa fagaadhu waan hunda sagantaa fi akka jiruun jiruu isaa waan barbaadu waan silaa mana kanarratti jeeqama fiduu malu hundayyuu amma ibseef isiinis akkasuma ibsite waan jedhe duuba dee gaafii tokko gaafatte warri soddoota keetii firri kiyya firri intalaa hagam takka si dhufuu jaalattaa jetteen yoos maal jedheen soddaan soda'a soddaan saalfii ka turreetuma walitti dhufnu malee halkani guyyaa walirra ciifnu hin barbaaduu jedheen sanis akkasumatti irra dabarte waan jedhe waggaa tokko guutuu wajjin jiraadhe jedhe osoo ganda soddaa isiitiif warra obboloowwan isiitiif fira isii tokkollee namnatu hin dhufin yeroo waggaan tokko dhume ka guyyaa tokko waan na dallansiisaa irraan argin waan na jibbisiisaa irraan argin yeroo waggaan tokko dhume mana murti'iitii guyyaa hujii keessa oole achirraa laaqana nyaatuudhaaf manatti gale jedhe yeroo ammana dhufe waan arge jedhe maanguddittii takka ta'ulee qabattee mana keessa ajaja baaftu ijoollee kana fuudha ijoollee kana godha ijoollee maali ka jettu arge jedhe ajabeedhe keessummaa naman beekuu miti keessummaa ammoo akka waan mana ifitti ajaja baafti tun maal jedhe jedhe haati mana kiyyaana dhufte yeroon taa'e maanguddittiin tun hoo jennaan haadha tiyya naan jette yoos itti manaa salaamaa jedheen na yaamaa jedheeni na dhufte wal salaamne jedhe wal baranne yoos waan naan jette haadha mana kan keetirraa odeessi naan jette niitii kan teetirraa maal wanni odeessu maaltu jira jedheen jedhe nama khayriiti mana khayrii keessa guddattee haala khayriitiin guddattee tarbiyaa gootee adabdee adaba barsiiftee bifa saniin qopheessitee naa naa kennite maaluma wannummaan khayriin deemtan irraa himu maaltu jira jedheen gaarii jetteen eega akkas taate akkumaan an qopheesseefis intalatiyya akkas jetteen maasha allah garuu beeki jetteen waa lama dubartiin miiti ifirraa eeg jetteen lamaan maal jennaan jaalala guddoo ammati jaalatte tana jetteen balleessaa isii takkallee dogoggora isii takkallee hin gartu hegeri takka ilma sii dhalte waa takka gamasiin dubbiin dhumte waa lamaan kun wal qabannaan dubartiin if irraanfattee sadarkaa andur irra guddise san hanqattee gara biraa jallatu mala sun lamaan si harkaan jallisini guddinni kiyya ka duraa hin banne atin qabanni kan kee ka boodaa si harkaan badin jetteen jechuun egaa waggaa digdamaa intala san wajjin jiraadhe jedhe waggaa hundayyuu yeroo waggaa tokko nurraa turte maanguddittii marroo tokko nut deebiti jedhe haga akhiramtutti maanguddittiin haadha intalaa waggaa digdamaa ka wajjin jiraadhe takka'a guyyaa tokko waan na dallansiisaa irratti hin garre irra dallanee mitiyyuu hatta wama na dallansiisayyuu takka'a hin garre jedhe qananii manaa jechuun sana egaa obboloowwan rabbii rabbiin qananii akkasii nu haa qananiisu mee rabbi sodaadha nama waggaa digdamaa takka'a mana fi keessatti hin dallanin waan isa gammachiisaa male waan isii gammachiisaa male wama dallansiisaa wama yaadachiisaa wama rifachiisaa takkan argin ni'maan kanaa oli iimaana malee maaltu hafe rabbiin guddaan obboloowwan rabbii duuba qananii akkanaatiin rabbiin addunyaa gubbatti nu qananiisee aakhiraallee rabbi jannatu firdoosi nu haa qananiisu kanarratti egaa qabxii duraa kana maaliif fuudhe maaliif heerumee beekuu kana asirratti xumurra wal haa baratanii tanarratti xumurra qabxiin lammataa maal jetti filmaata duraa san sirreessu wanni wanni hunduu yeroo duraa san yoo filmaanni tole dubbiin tolte intala tam fuudha gurbaa kam heeruma yeroo duraa san bakki wallaallatan sun achitti yoo dubbiin qajeelte boodattis inshaallaan qajeelti yoo achitti jallatte ammoo hegirnas sirreeffata wamaa miti anuun qajeelcha wamaa miti fuulduratti dubbiin isiinu guddattee tolti inni yoo guddate waan kana hunda ifiin lakkisa jedhanii osoo beekan maslahaa diqqoo takka laalanii dogoggoratti yoo seenan heger duubatti sirreessuun nama jabaatti maal ana ka dhuguma na fuute isin jedhu insha allah yoo dhufe qur'aanatti bani kamrii tan ifumaa hu lakkisedhe fakkeenna jetti fakkeennaaf yoo guyyuma duraa heerumtu san eega silaa jaalatte kamrii dhiisii tana sharxii itti goote akkin achitti lakkisuun hin godhin eegatti seentee harka isaa seentee irraa dhaabuun hin jabaatti bakki itti dhaaban eessa yerooma duraa san durriyyee kanarra deemtu insha allah hijaamana itti hidhata wamaa rakkoon qabdu dhiirsa dhabattu alarra oofe yoo dhiirsa argattee mana fitti deebite ilma argatte isiinuu ifin gad dhaabattee anatti hijaabatti hidhate yerooma duraa osuman hee wal hin fuune yerooma duraa kana hijaaba akkasiin hidhattu godhi sun haqqattee miti sittu dogoggoree beeki duuba filmaanni kan kee ka yeroo duraa sun dogoggora jedhama duuba maaltu barbaachisa sitti namni gaa obboloowwan rabbii hamaa kana qajeelchee fuudha hamtuu tana qajeelchee fuudha hamaa kana qajeelchee heeruma osoo hin jenne tama si dura qajeelte barbaadadhu namtichas kama si dura qajeele barbaadadhu wal fakkaatan wal barbaada jedhani allaattiin bifa fi waliin muuti namni akkuma wal fakkaatuun wajjin jiraatuu danda'a namni wal fakkaan wajjin jiraatuu hin danda'u bakka tanatti wanni guddoo ati ilaaltu sodaa rabbii haa taatu intalti tun hagam takka rabbi sodaatti gurbaan kun hagam takka rabbi sodaata wanni isin laaltan sodaa rabbii guddaa haa taatu shahaadaa hagam qaba horii hoo hagam qaba hojii akkam qaba hagam takka bareeda hagam takka bareeddi wanni kun hunduu sadarkaa lammataa isinii haa taatu ilaalinaa jechuu hin danda'an sadarkaa lammataa haa godhannu tan hundayyuu sadarkaan keenya ka duraa maal taha sodaa rabbii guddaa sadarkaa lammataa eegasii fedhii tan teetaan bareedaa ka akkana jiru ka akkana jiru ka akkana waan feetaasa eegasii garuu eega sodaan rabbii argamte eegasi sadarkaa biraa barbaadi yoo ammoo kana tahuu baatte faallaa ka gootu taate hoo dubbiin si jalaa wal dhooftee beeki namni nama hundarra kabajaa qabu nama rabbii guddaa sodaatu rabbii guddaa maal jedha acuudhu billahi min ashaitaani irrajiim inna akramakum cinda allahi atqaakum jedhe isinirra namni irra rabbi sodaatu ee ka irra kabajaa qabu nama irra rabbi sodaatu jedhe duuba gaabbolowwan rabbi asitti dubri baay'een harka nama hama'aa buutiif irraa haa eegdu keessattuu nama dhiiraa ka asirraa deemee biyya galee biyyaa intala fuudhu obboloowwan rabbii intalti teessan foon keessan midhaan qalbii keessaniiti kanaafuu ganda waggaa hagam khayrirra guddiftanii qur'aanarra guddiftanii rabbii keessan sodaadha abboonni keenya warri biyya jiru intala waggaa hagam khayrirra guddiftee ala jiraaf biyya alaa jiraaf baasa boora alaa qabaaf higir alaa waan haa erganiif akka intala teessan ganda najisaan seessif rabbii keessan sodaadha san ilma abaluu jedhan dhugaa ilma abaluuti ammoo inni hoo'een ilma abaluutiin muhimmii miti dhugaa ilma abaluuti haati isaa abaluu abbaan isaa abaluu wal beeytan baasa boora diinticha alaa kanas hin qaba waa diqqo mallaqa sarkaa qaba ilma san beekna ammoo inni hoo'een hagamii hagam intala hijaaba uffatte kitaaba qur'aanaa warri isaanii kennee fi harka qabatte dirree xayyaaratti buute ta gurbaan dhugaatii kamrii shaxaa keessa kaayatee dirree dhaab- dirree dhaabatee eegu hagami hagamtu argamu buloowwan rabbi halaaka hagam gayu kun ilma kan kee lubbuu isaa halaaku sun lubbuun du'u wayye namni waan san ta'udha maal jedhe rabbiin guddaan الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك نمي زناغون دريين انت لا درية ملي انت لا إيمانك أبدو فولو نندو ربي أكم فوني انت لت دريينس نما دريك أكسي ملي نما كبجاك أبو تكنيرون ربي قدان سبحانه وتعالى maal xurii qabdisu alkhabiithaatu lilkhabiithiin waalkhabiithuuna lilkhabiithaati waalayibaatu lilayibiin waalayibuuna lilayibaat jedha rabbiin subxaanahu wa tacaala abboo dubri hamtuun jedhe xurii qabdu durriyyeen tawarra akkasii jedhe nama xurii qabu kabajaa hin qabne ka nama akkasiiti jedhe dhiirti hamtuulleen tama dubartii hamtuuti jedhe dubartiin gaariin ammoo ta nama gaariiti namni gaariinis ka dubartii gaarii jedha rabbiin subhaanahu watacaala kalqii fi kana rabbiin gargar qoode qooda tokkoon isin qulqulluu jedhe qooda tokkoon kabiisa jedhe bar rabbiin laal subhaana allah xayyibaaf kabiisa jechuun dubbii xiqqoo miti ور كنان الخبيثات في والخبيثون جده كانس والطيبات في والطيبون يا ربي دوبا أكسي نمني في الرها إيجو كل سدركات كفة في المات درا دبرتي وان هد أفود أنت جد الرسول عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه كيسا مال جدا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رسول عليه الصلاة والسلام دبرتي وأفوري فود أنجل نم إرتي سكسو مجو دبين لمالها هوريك أبديف ولحسبها قندقاريرها دلتيف وجمالها أنبري الديف ولدينها أمنتيك أبديف وأفران كان أفنمني وأفودا إسن أمو تما أمنتي إسن في لدى ربي سبحانه وتعالى yoo amantii filatte horillee rabbuma fida yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlihi yoo hiyyeessataatanis rabbi qabeenya fi guddicha bakka itti dhumatu hin qabne irraa rabbi isin duroomsedha rabbiin kanaafuu gaa ta amantii isan filadhu jedhe horiinis ifiin dhufa kabajaanis warri isaanii kabajaa qabaatu maal siigooti yoo isin kabajaa hin qabaatin durriyya taate maal siigooti mee intalti haaji abalu intalti baalabbaata abalu mee bu'ummaan isin sii qabdi yoo isin durriyya taate gandara deemti maal sii gooti uma takka akkasuma gaa dhiirtis bareedumni ammoo kabajaa oli maaltu jirayyu imaana qabaannan tikfamnaan bareedumni kanaa olitu eessa jira bareedumsi namni hunduu shariika hedduu waliin qabu bu'aa tokkollee hin qabu bareeduma jechuun bareeduma abbaan qofaan adda qabu sun amantiif imaana malee hin dhufu kanaafuu ka imaanaa kana filadhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala yoo san tahuu baatte jedha laalme rasuli taribat yadaaka harki kan kee lafa dhoofte jechuun ni kasaarte jechuudha yoo dubartii takkaa dhiirsa amantii qabuun filatin amantii tana lakkifte waan biraa laalte horii guddaa qaba warra jabarraa dhalate ni bareeda ni bareeddi jettee ta biraa laaltee ta amantii tana lakkiftee san qofaa laaltee osoo amantiin keessa hin jirre fuute خسارتي بيك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دوبا قبلوا ربي أبوني إلماني إلمان كيسن بك قل كل بربادا يونمني أمنتيك أبو كربي في صداته ككبجاك أبو تكفمان حراما را تكفم رفي انت لسنقافتي كدريا تكو أمو كهوريك أبو takka angoo qabu isin gaafattan horii isaatiif angoo isaa laaltanii intala teessan ganda haramaa kan seensisne رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه yoo namni xabi'aa isaatiif akhlaaq isaatiif haalli isaatiif amantiin isaa isin jaalachiiftu isin kadhate intala teessan isin gaafate kenna'aa fi heerumsiisaaf jedhe rabbiin rasuulli alayhi salaatu wassalaam eenyutti irra mallaqa irra gudda'aa baasaan laalin eenyutti ji'aa waanaa ergaan laalin rabbiin namatti isin hajamsiisini qabeenya firraa si duroomsisuu hin dandaya warra ati ji'aan dhibba naa ergi irraa eegdu kanas warraa dhabuun hin mala osoo dhibba kana arganne du'uunis ni mamalti obboloowwan rabbi ilma keessan rabbii keessan sodaadha'a ganda qulqulluu ganda amantii seensisa obboloowwan rabbi jiruun manaatun jiruu jabdu jiruu diqqoo miti yeroo duraa namni fuudha kana haasa'u waama nama gammachiisu qofattu keessa jira eegatti seenanii ammoo wanni nama gammachiisas baay'ee jira wanni nama dallansiisus baay'ee jira wanni nama gaddisiisus baay'ee jira wanni nama rifachiisus baay'ee jira wanni nama yaachisus baay'ee jira haga na gammachiisu qofaa keessaa fudhadhe haga na jibbisiisu hundayyuu gata yoo jette jiruu mana kan keetii gattee beeki aqli yoo qabaatte maal taata jiruu manaa tana jumluma isaa akkuma isiin jirtuun guutumaan waliin fudhatta san keessa mi'ooftu jira hadhooftu jira kurooftu jira bushooftu jira hadhooftu jira urgooftu jira ajooftu jira akkuma isiin jirtutti fudhatu malee qulqulleessee haga gaarii keessaa fudhadhaa haga kaan hundaan jigsa yoo jette jiruu manaa jigsitee beeki jiruu manaa jigsitee beeki duuba gaaboloowwan rabbii eega jiruun manaatun jiruu akkas jabduu takka taate rakkoon jiruun manaa keessa jirtu tun manni hudduu dura rakkoo qabaa beeka takka manni manni rabbi uumee rakkoon qabne naadiraa beeka xiqqa yoo jiraate yookaan nuun jiru jechuu danda'a garuu rakkoo tana walirra xiqqoo takka haalan xiqqoo takka haalan guddoo kuuwwan ammoo kalqii rabbii jidduu kana jira kalqiin rabbi jidduu kana jira hundu wanni duuba nama barbaachisu maal rakkoon tun yoo walgeettee walgeettee walgeette heger diigamiinsa manaatiin nama geetti wanni nama barbaachisu osoo rakkoon tun waliin geenne takkittii dhuftee furmaata yoos fidu dhukkuba tokko yoo dura sakattaa gootee waan kana laalte eegasi dhukkuba isaa maaltu qorichaa beekte qoricha barbaaduufii dandeetta bifa saniin laalanii qoricha barbaaduufii warri lamaa wal fuudhee wal qabu kun dhiirsaf niitiin walii galu maalirratti akka rakkoo mana kanarraa tiksan sani waardiyaa akka tahanii namuu mana kana tiksu kanarratti walii galu yoos yoo ka jiruun mana keennaa nuu qajeelte mana kana keessa waliin haqananii nuu ka barbaannu taate mana kana qulqulleessuudhaaf namuu hojjetu gamni tokko qofaan hojjetee gama kaan irratti rafuu miti warri lamaanu mana kana qulqulleessuudhaaf hojjetuu qaba rakkoo jirtu waa dhoksu'un malatti walitti himani yaada jiru walii ibsanii dogoggora jiru wal garsiisanii waan fedhan ammoo fedhii fi walii ibsanii waan nama dallansiisu odoo dallannii waliin gubanne walii ibsanii bifa sanii waan rakkoo jiraa marayyuu furmaata barbaaduufi yoo kana bifa kanaan ka hojjetan taate jiruun mana isaanii biidnihi tacaalaa qananiitee fi qananii keessatti wajjin jiraatan warri lamaan wajjin hojjetu jenna warri lamaan wal kabaju warri dhiirsamniitii warri lamaan wal kabaju wal kabaju martuu wal kabaju caldeessa dhiirsa kan keetii kabaji dubbii isaa hoo kabaji deemsa isaa hoo kabaji fedhii isaa hoo kabaji dhiirsis akkasuma gaa haadha mana keetii yoo dubbate dubbii isii kabaji kabaji jechuun caqasi caldhaftu calleessi isii kabajiif yaaddoftu yaada isii kabajiif rifattu rifannoo isii kabajiif jiruu isii kabajiif wal kabaju wal caqasu namni hunduu mul'isuu fi gama kaanii akka madaan isaa madaa kaanii taate akka yaadni isaa yaada kaanii taate yeroo kuun rifatee jiru kun koflaa deemuu miti hikmaa miti sun namticha xalaa gala fakkeenyaaf haadha mana isaa ta yaaddoftee teettee boottu dhufe kofluu hin qabu inni yeroo sana yoo ka waliin booyuu hin dandeenye taate garuu mul'isu akka booyuun isii sun isa dhibde nama telefoona bilbilee fi rakkoo hiitti hime fakkeenyaaf dubartiin laaftuun bootte fakkeenyaaf haa jennu inni isii boottutti dhufe yeroo san kofluu hin qabu inni isii booya'aa jirtu inni kofluu akka hin qabu akkasuma gaa isiinis dhiirsa isii ka alaa yaaddee dhufe ka rakkoon isa mudatte bira dhaabatte sabrisiifte abbaabalu maal taata maaltu sin mudate maal jette bifa kanaan isa qabbaneessuu male itti kofaltee itti qooste akka ittiin taphanne yeroo san maal yeroo namni dallansuu qabu hammeenni namaa kaluu jira biloofni namaa yeroo san waa muruudhaaf qophe'ee jira jiruun akka laafatti muramuun malti yeroo san yoo faallaa isii dhaabatan moggaa dhaabataniituma gaba isiin deemtu waliin deemu yeroo sanitti akkasuma gaa dhiirsa kan kee ka gammachuu qabu maashaa allah kofla'aa jiru gammachuu qabu akka ifi rifachiiftee balaa itti buuftee akka eh, lolan uumne takka ifi dallansiiftee moggaa tokko deebitee akka hin teen innis akkasuma jechuun yeroo namni kun dallanu if tiksuu qabbaneessuu gammachuu itti mul'isuu miti akka dallansuun isaa sun gama kaanis dallansiifte akka ammoo gama kaan rifachiifte ka gamni kun furmaata barbaadu jiru mul'isuufi akkasuma gaa gamni kunis wanni biraa kan isinii dhaamu aaluu walitti hin guddisina wal aalatuun bu'aan buuftu namni garii yeroo hundooma aalata maa akkana taate maa hojjette kan maa goote kan maaliif jette kan maa akkana taate wal aaluun bu'aan buuftu hikmaa waa walitti himu bu'aa buusa malee suuta wal teechisanii yeroo sagantaa qaban san irratti wanni akkanaa kun bar waan gaarii miti wanni akkanaa kun waan dansa wanni akkanaa kun waan hamtuu jiruu keenya irratti rakkoo fiddi nu hunduu nu lamaanuu irraaf haa eeynu jedhaniitu bal'innaan jechuu malee yeroo san irratti afaan irra nama qabanii godhiidhis intaniidhis nama aalatuun nama xixuun namaan loluun san dhiisi hayyoonni waa'ee jiruu manaa maal jedhan gorsi gaariinu yoo qiyaasa dabre bu'aan fidu jedhan yoo yeroo hundayyuu kun haraamaa beek wanni daladu kun wanni kun akkanaa beek wanni akkanaa kun akkanaa beek rabbi hanke sodaadhu waan akkanaa hin ta'in yeroo hunda ka jedhu taate bifa kanaan bu'aan buusu jedhan bifni inni bu'aa buusu maal osoo sin jenne osoo ati jedhanii bifa saniin akkas nama hin salphifne kabajaadhaan bifa biraatiin muhaadaraa godhani gorsa godhani bifa biraatiin haasa'u ka namnis achi keessatti innummaan abbummaan sun if qeequ malee zaahira nama qeequun tun bu'aan buuftu keessattuu namarratti nama qeequun rakkoo guddoo umti namarratti nama qeequun bu'aa tokko lama buuftu hin qabdu sun hattaa nasiihaa irraa booda ta'e irra gaarii namarratti namaa kennuun gaarii miti yaa obboleessi kiyyaatiin nama guddaa rabbi hin keessodaadhu uummata irratti dilii keessa jirtan abbaa waan akkana akkana akka jirtan soquma qabna waan kana lakkis namaan jechuun namni akkas namaan jedhu sun nama gaarii barbaaduu miti bifti gaarii namatti hin himan bifisanii miti duuba obboloowwan rabbi dubbii isinitti hin dheeressin inshaa allah rabbiin guddaan egaa nu tiksee mana keenya nu tiksee ilmaan keenya nu tiksee jiruu teenallee rabbi tameelattee jirtu yoo jiraatte rabbi nu haa fayyisu ta cabxes rabbi walitti qabee lafee isii waliin nuu qabee rabbi nu haa fayyisu ta fayyaa qabdus akkasiin fayyaa qabduun rabbiin haa tiksuufi ka sila jiruun uuminis jiruu khayrii qabbanooftu iimaana ta gammachuu ta refannoo hin qabne yaada hin qabne rabbiin guddaan haa hiruufi rabbii warra wal qabu rabbi wal haa jaalachiisu rabbi sharrii nama jidduu seentee nama gargar fageessu tan hundayyuu rabbi qalbii teenya jidduu nu jidduu rabbi haa baasu kanaafuu gawaan isin dheerisseef dhiifama isin gaafadha yoo nu aan jifte galgala hundayyuu insha allah sumarraa itti fufna wassalaamu alaikum warahmatu llahi wabarakaatuh